mwumva ni radiyo ijwi rya amerika mu burundi tuvugira kuri mirongo migufi ya shortwave metero cumi n'icyenda na metero mirongo ibiri na kabiri mu rwanda naho turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu mudukurikira kandi kuri facebook live aderesi yacu ni voa radiyo yacu mwiriwe inshuti mwese rero muduteze amatwi kuri uno munsi wa kane muri studio gatanu muri kumwe na oriyani itanga ishaka na thomas kamirindi mwiriwe neza dore ingingo z'ingenzi z'amakuru Imiri- imibiri mu mbabarire imibiri y'abantu ibihumbi bitatu bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda yabonetse mu byobo bisaga makumyabiri mu murenge umwe rukumbi wa masaka mu karere ka kicukiro abantu baguye inaha baturutse imiyingo yose dukeka ko rero n'abicwaga mu mujyi nabo bazanwaga hano kuko niho hantu hari hitaruye hahunze umujyi kuko abantu ba- tumaze gukuramo ahangaha ntabwo byumvikana ko bari batuye hano muri gako ni abaturukaga n'ahandi uyu ni gasinzigwa innocent uhagarariye ibuka mu murenge wa masaka
ahandi naho oni ntiyemera uko amatora yo mu kwezi kwa cumi na kabiri ariko arategurwa muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo
etiyopiya imitwe itatu ya politiki yakuwe ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba
abasirikare ba siriya n'ab'uburusiya babandanyije ibitero ku baroberi mu ijoro ryakeye amakuru rero avugwa hirya no hino ku isi tuyahere muri afurika muri congo umunyamabanga mukuru wa onu ajejwe agateka ka muntu zaid raid al hussein aragabisha ko ukutubahiriza agateka ka muntu bigigwa na leta ya congo gatuma haba amakenga y'uburyo amatora y'umukuru w'igihugu yatevye kuba ariko arategurwa imyiyerekano yaranzwemo uruhagarara yatanguye kuva yatangiye kuba muri congo kuva joseph kabila yanse kuva ku butegetsi manda yiwe irangiye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu amatora mashasha ariko arategurwa kuzoba ku itariki mirongo ibiri na zitatu z'uku kwezi kwa cumi na kabiri uyu mwaka uwo mutegetsi wa onu zaid raid al hussein ajejwe agateka ka muntu avuga ko congo itakurikije ingingo zijanye no gutegura neza amata- amatora nk'uko vyari bitegekanijwe mu masezerano y'umwumvikano yapfunditswe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri izo ngingo harimwo ukubahiriza uburenganzira bw'abanyagihugu mu kwishira no kwizana kugirana amanama mu mutekano kwemererwa kugirana amanama mu mutekano kurekura abanyororo bahowe imvo za politike hamwe no guhanaha- no guhana abanyororo aga- ah, abanyororo barenga ku gateka ka muntu naho biri uko umushikiranganji wa kongo ajejwe agateka kazina muntu marie ange mushobekwa yemeza ko amatora y'umukuru w'igihugu muri kongo ku rwego rw'igihugu no ku mitumba azoba mu kwezi kwa cumi na kabiri uyu mwaka muri etiyopiya inteko ishinga amategeko yatoye umwanzuro wo gu- wo gukura ku rutonde im- rw'itwe- rw'imitwe y'iterabwoba imitwe itatu ya politiki yari inteko rero yari yabisabwe na minisitiri w'intebe abeyi ahmed mu cyumweru gishize umutwe wa mbere ni front de liberation oromo washinzwe mu gihumbi magana cyenda na mirongo irindwi na gatatu uharanira ubwigenge bw'abo mu bwoko bwa oromo uwa kabiri ni front de liberation nationale de logaden yashinzwe mu gihumbi magana cyenda na mirongo inani na kane uharanira ubwigenge bw'intara ya ogaden uwa gatatu witwa jeanbot karindwi washinzwe mu bihumbi bibiri n'umunani uharanira demokarasi jeanbot karindwi bivuze itariki ya cumi na gatanu y'ukwezi kwa gatanu itariki yo mu bihumbi bibiri na gatanu yabayeho amatora yateye imyivumbagatanyo imyivumbagatanyo yahitanye abantu bagera kuri magana abiri hagati aho guverinoma ya etiyopiya yirukanye ku mirimo yabo abayobozi ba za gereza batanu barimo umuyobozi mukuru w'urwego rushinzwe gereza zose z'igihugu iki cyemezo cyafashwe mbere gato y'uko umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu human rights watch utangaza ibikorwa by'iyicarubozo bikorerwa muri gereza zimwe na zimwe zo muri etiyopiya
amakuru avugwa hirya no hino ku isi yarabandanya tukiri muri afurika perezida mnangagwa yashikirije ijambo ku nshuro ya mbere nyuma y'aho acitse ku icumu mu gitero camugizwe ko aho yari ari mu nama y'umugambwe yarimwo mu kwezi yari korayobora mu kwezi guheze yabwiye urwaruka rwari rwitabye iyo nama y'uno munsi aho bariko bararirimba indirimbo zo kumuhayagiza nk'intwari y'uko ari we wenyene umukandida mu gihugu yiyumvira akazoza k'igihugu mu bakandida bose mirongo ibiri na batatu bariko bagerageza kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu amatora muri zimbabwe hazoba ku itariki mirongo itatu z'uku kwezi kw'indwi minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za amerika mike pompeo uyu munsi yahagurutse hano i washington yerekeza i pyongyang azagumayo kugera ejo bundi ku wa gatandatu ni ubwa gatatu agiyeyo muri uyu mwaka kabiri yari ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubwa mbere yagiyeyo ari umuyobozi wa cia ikigo cy'ubutasi cya leta zunze ubumwe za amerika inshuro ebyiri za mbere yahitaga agaruka mu gihugu cye amerika ubu ni ubwa mbere noneho agiye kurara i Pyongyang perezida trump yatumye pompeo kuganira n'umuyobozi w'ikirenga wa koreya ruguru ku masezerano yamugiriye mu nama yabo yo ku itariki ya cumi na kabiri y'ukwa gatandatu muri singapore amasezerano kim jong un yavuze ko yiteguye gusenya intwaro za kirimbuzi zose afite no guhagarika burundu gahunda yo kuzikora ukundi nyamara rero inzego z'ubutasi za leta zunze ubumwe za amerika zemeza ko kim jong un arimo ahubwo yongera ubushobozi bwo gukora intwaro kirimbuzi pompeo azamubaza kumuha neza ingengabihe ifatika yo kuzisenya n'uburyo bigomba kuzagenzurwa
ibisirikare by'igihugu cy'uburusiya na siriya byaraye bibandanyije ibitero byo mu kirere ku baroberi igisirikare cya siriya cyo cyagize ibindi bitero ku butaka mu karere k'igihugu kafashwe n'abaroberi mu bumanuko bushira uburengero hafi y'umupaka wa yorodaniya inyuma y'aho ibiganiro byabaye hagati y'igihugu cy'uburusiya n'abaroberi bitagenze neza ibitero byaciye bibandanya mu bumanuko bwa siriya muri provensi ya dara ivyo bitero birimwo n'igisirikare ca leta ya siriya vyatanguye ku itariki cumi n'icenda z'ukwa gatandatu bikaba vyatumye uh, bafata akarere kanini eh, vyongera bituma haba bituma abantu barenga ibihumbi amajana atatu b'ako karere bata ingo zabo ibiro biri mu bwongereza bijejwe kugenduza agateka kazina muntu muri siriya bitangaza ko habaye ibitero amajana atandatu mu kirere mu kiringo cy'amasaha cumi n'atanu yarangiye mu gitondo cy'uyu munsi wa kane abatavuga rumwe na leta muri siriya nabo bakavuga ko abasivile benshi baguye muri ivyo bitero radiyo ijwi rya amerika perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump azajya mu ruzinduko mu bwongereza ku wa kane w'icyumweru gitaha ku itariki ya cumi na kabiri y'uku kwezi ariko kubera ko ruzaba ari uruzinduko rw'akazi ntazahura n'umwamikazi elizabeth wa kabiri uru ruzinduko rwasubitswe inshuro nyinshi kubera impamvu za politiki na rubanda n'ubu abaturage ibihumbi baritegura kuzakora imyigaragambyo barwamagana perezida trump ariko rero iyo myigaragambyo ni mu bwongereza perezida trump azajya mu bwongereza avuye i buruseli mu nama y'umuryango wa gisirikare neto naho ku itariki ya cumi na gatandatu y'uku kwezi perezida trump azajya i helsinki muri finland guhura na mugenzi we w'uburusiya vladimir putin radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turi kuri facebook voa radiyo yacu naho nimujyeyo murakurikira aya makuru uko turimo tuyabagezaho amakuru yo mu biyaga bigari mu rwanda imibiri irenga ibihumbi bitatu y'abantu bazize jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na kane imaze kuvanwa mu byobo bisaga makumyabiri mu murenge wa masaka ni mu karere ka kicukiro nyuma ya gasabo kicukiro nayo yatangiye gushakisha utu turere twombi ni mu mujyi wa kigali asumutakaboyi yaduteguriye inkuru mu murenge wa masaka aho ugabanira na rusororo mu karere ka gasabo niho havumbuwe ibyobo byinshi byagiye bijugunywamo abantu mu gihe cya jenoside mu kagari ka gako niho hamaze gukurwa abantu benshi ku buryo iyo uhageze usanga hahoze hari amazu ubu harabaye imbuga ndetse ugasanga imyobo miremire yaramaze gukurwamo abantu iyindi igicukurwa bagishakishamo imibiri y'abantu usibye imyenda inkweto ndetse na bimwe mu bikoresho byifashishwaga mu kwica abo bantu birimo imihoro harimo n'ahari amasasu ubundi biragoye ko wabona imibiri ikiri yose kuko usanga yarashangutse perezida wa yibuka mu murenge wa masaka bwana gasinzirwa inosa wavuga ko bamaze gucukura ibyobo bisaga makumyabiri bakaba bamaze gukuramo imibiri isaga ibihumbi bitatu bwana gasinzirwa yemeza ko abantu barimo gucukura muri aka kagari ka gako atari abantu bari bahatuye gusa abantu baguye inaha baturutse imihingo yose kuko hano hagiye hahungira abantu benshi bose mu mayira bakaza bakagwa hano dukeka ko rero n'abicwaga mu mujyi nabo bazanwaga hano kuko niho hantu hari hitaruye kandi hahunze umujyi kuko abantu tumaze gukuramo ahangaha ntabwo byumvikana ko bari batuye hano muri gako ni abaturukaga n'ahandi igikorwa mutekereza ko kizishobora kuzarangiza ryari rwose sinshobora kugira ngo kizarangira ryari kuko n'umutundi tugari barimo baraturangiramo ibindi byobo urumva rero niba bikunze ubu bushobozi bukomeje kuboneka twebwe ntabwo turambirwa turakomeza kubashakisha imibiri y'abantu irimo kuboneka ubu imyinshi yagiye ikurwa mu byobo byari bisanzwe byifashishwa mu kubika amazi akoreshwa mu ngo amazi ava mu bwogero ndetse no mu bwiherero ibi bikaba biba ngombwa ko hari amazu agenda asenywa nyiraneza philomene umuyobozi w'akagari ka gako mu murenge wa masaka avuga ko ubu muri iki gihe bahura n'ikibazo cy'abantu bahisha amakuru nta na hamwe turasenya ngo tubure gusangamo imibiri kubera ko iyo aho aho tumenya amakuru turabanza tugacekinga cyangwa tugashakisha aho ngaho ko hari imibiri noneho nyuma yaho imibiri yabonekamo ukabona wenda harimo n'ibindi byobo n'ibindi byobo hanyuma agafatwa umwanzuro ufatiweho inzego zitandukanye ari iz'ubuyobozi nayibuka hanyuma zigafataho umwanzuro hanyuma ya nzu ikavaho ariko ivaho yarabanje gukorerwa egisperitize hari aho twagize hari hari abantu nyine bari bahari icyo gihe ariko nk'abandi ubona baragiye bagura ubu ngubu hari abantu bagiye bafatwa guhisha amakuru nabyo ni icyaha abo rero bagiye bahisha amakuru kandi bari babizi ko byagenze gutyo abo nabo bagiye bafatwa bagashyikirizwa inzego z'ubutabera bakabazwa kugeza ubu muri iyi mirenge ya rusoro ndetse n'amasaka hamaze gufatwa abantu bagera kuri makumyabiri bagaragaweho ibyaha byo guhisha amakuru y'ahantu hatawe abantu mu gihe cya jenoside bamwe bakaba baragejejwe mu nzego z'ubuyobozi abacitse ku icumu bakaba bakomeje guhangayikishwa n'uburyo abo bantu bahita barekurwa bivugwa ko hataboneka ibimenyetso ariko icyaje gutangaza ni uko mu byumweru bibiri urukiko rwamugize umwere ngo natahe kuko nkanjye sindi umunyamategeko by'ukuri dukeneye umufasha mu by'amategeko kugira ngo azadufashe izi manza bere kujya babarekura kuko bamaze kurekura benshi cyane kugeza ubu hari bamwe mu barokotse jenoside baza buri munsi kureba uko iki gikorwa kirimo kugenda mu cyizere cyo kuzabonamo ababo iyo ndaha nkabona dukuramo abantu nubwo babisha urupfu rubi rw'agashinyaguro ako muri njye numva hari icyo niyongeraho ndamutse mberanwe n'agahinda ntacyo ntaba amaze bariya bagiye nkasigara ni ukuvuga ngo icyo nasigaye ni uguhagarara gitwari aho tubonye iyo mibiri tukayishyingura nubwo wanapfa ukavuga uti nubwo mpfuye ariko mfite icyo nzagenda mbwira abo nzasanga babandi nabuze nagize n'ihungabana rirenze cyane kubera ibintu nabonye nk'umuntu wavuye mu kiliziya ruhanga wavuye mu mirambo wabonye abapfu bapfa wabonye kateripurari zikurura abantu bacu bagihumeka za macaku iki ibimodoka bitunda numva ubugabo bwanjye n'ubutwari no kwiyubaka imbaraga ari uko nahagarara aha hantu abantu bagashyingurwa kuko nabo bari abantu mpagarariye n'imiryango yazimye ntawe uramenya igihe imibiri imaze kuboneka haba muri rusororo cyangwa se muri masaka igihe izashyingurirwa mu cyubahiro kuko uko bwije n'uko bukeye hagenda hamenyekana ibindi byobo bindi byajugunywamo abantu bigafata umwanya munini kongera gushakisha abo bantu asumta kaboye ijwi rya amerika i kigali urakoze cyane asumta kuri iyo nkuru tuve mu burundi tuje mu tuve mu rwanda tuje mu burundi nako ambasaderi tab renova aserukira uburundi muri onu i geneve arahakana amakuru y'uko bamwe mu bahinga ba onu bimwe impusha ni ukuvuga viza zo kuja gukora amatohoza acukumbuye yo kuvyagirije bijanye n'ihohotera rya kiremwa muntu mu kiganiro yahaye mugenzi wacu Diane Ninahazwe aratangura avuga ico yibaza ku cegeranyo umurwi wa ONU uriko urakora amatohoza ku Burundi washikirije akanama ka ONU kajejwe agateka kazina muntu yako igira mirongo itatu n'umunani izosozererwa ejo i Geneve mu Busuwisi tumutega amatwi turi mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani uwo mugwi nawo bawusabye gutohoza ku vyabaye mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu umengo wihaye intumbero yo gutohoza ibintu vyose vyabaye n'ibiriko biraba nkumburengera ngo nibizoza igihugu c'u Burundi nticigeze cemera uwo mugwi nico gituma na raporo gitanze kigira kiti ni raporo ntituyemeye harimwo ivyo mubona umenga bakora ku biriko biraba ku vyabaye no kubizoza ivyo biriko biraba ivyo vyabaye harimwo ivyo mwemanga ivyo bizoza vyo tuvyihorere kuko bitaranagera kuboneka ico kibazo ntidushobora kucishura kubera yuko ibintu bivugwa ni ibintu baronka ku munwa mu gihe rero babironka ku munwa igihugu c'u Burundi ntigishobora kwisigura kuri ico cegeranyo hariho abemeje yuko uburundi bwimye amaviza abahinga ba onu baba bashaka kuza gutohoza abandi nabo baramuka bagiriwe amahirwe yo gushika mu burundi bakazisubirako ayo makuru niyo aba bahinga twari duheje kuvuga ntaho basa basanira n'aba muvuze bavugwa kuri aya maviza ivyabaye ni biki mu burundi igisata ca onu kijejwe agateka kazina muntu kirafise ibiro abakozi bakora muri ivyo biro barabasabira amaviza mu kwezi kwa gatatu hariho abantu batatu basabiwe amaviza uko nyene bamenyesha yuko baje muri ivyo biro bageze i Burundi hariho icandiko ho komiseri yarungikiye leta y'u Burundi aho yashima ingene yorohereje uwo mugwi w'abo bahinga kandi agasaba yuko bokorana neza leta y'u Burundi imaze kumenya yuko abo bantu ahubwo bahindutse abandi bantu binjiye atariko bitwa leta y'u Burundi yagize iti reka ibi bintu tubanze tubihagarike bibanze bijemo umuco abazibuze nabo nta n'umwe yayibuze abazisabye abazisabye bose barazironse kwitwa umuhinga wawe ni ukuvuga ko uba urekuriwe gukora byose ego abo bimwe ayo maviza yabo banze duhindukize imvugo nta muntu yimwe viza muravuze ko hariho abashitseyo muravuze ko viza barazironse barinjira mu gihugu c'u Burundi bo bavuga ko hariho n'abazibuze ndiko ndavuga nti binjiye bitwa babahinga basanzwe baza mu gukora muri vya biro vyaho komiseri Odradolov ni nkuko bokwandikira ikete ati tukurungikiye chef de zone wewe ukakira chef de zone kuko uzi yuko uh, mu ntara chef de zone atangorane umwakira hanyuma wagira uku akagira ati yamara wa muntu wakiriye urakoze kuba waratwakiriye umushikiranganje bamwe muharanira agateka kazina muntu basavye ko Burundi buvanwa mu bihugu bigize akanama ka ONU kajeje umutekano mwabifashe gute kubisaba ni kimwe kuba ufise uburenganzira bwo kubisaba n'ikindi hategerezwa kuboneka igituma mbenga naka abisaba nkande nimba bifise ububasha uburenganzira bwo kubisaba imvo ashikiriza n'izihe zimwe mu mvo bavuga harimwo ivyagirije bagarukanye vy'uko Burundi bukomeje kuzivya guhohotera no gutera ubwoba abaharanira agateka kazina muntu ni navyo Amerika yasiguye ivuga ati turavuye muri ako kanama kuko hariho ibihugu biri muri ako kanama kandi bitubahiriza agateka kazina muntu ntituzi neza yuko Amerika yoba yavuye muri ako kanama kubera Burundi buri muri muri buri ivyemezo yuko Amerika yoba yavuye muri aka kanama Conseil des droits de l'homme kubera igihugu c'u Burundi ico coba kibe kibaye gishasha ku Burundi barasohoye barasohoye ambassadeur barasohoye itangazo ravuga mu Burundi bakavugamo na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo harimo n'ibindi bihugu amatangazo ya Amerika ni menshi hari n'ayavuba dushobora gufatira ko aho iyo mvugo atari uko imeze mu rwandiko uruganda rw'ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda dufitiye kopi turabona ko nk'igihugu ca gana cari casavye ko hakorwa amatohoza bidatevye kuri ivyo vyagirije muhakanye ubwo ntawo hava yibaza ko hari ico leta y'uburundi yotsa ku ruhande rumwe atagateka kazina muntu kifashe neza urundi ruhande basaba ati amatohoza nakogwe namwe muti nta matohoza kenewe biragoye gutahura ukuri n'ububeshi abatari bake baza mu gihugu c'u Burundi barashimye ingene biriko biragenda neza ntitwumva rero ingene abantu batarigira bashika mu Burundi aribo bafata iya mbere kuvuga ko ibintu biriko biracika mu gihugu c'u Burundi bagaca bagira ngo tureke natwe tubuze mugabo basaba ngo tureke tubuze bakaba bafise iyindi ntumbero bahabwa n'abatariko bararonderera ineza y'uburundi ambasador tabo renova muserukira uburundi muri onu geneve mu suisse murakoze cyane kuri kano kanya muhaye ijwi rya amerika murakoze namwe kudutumira radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda dusubire mu rwanda inzego zishinzwe ubuziranenge n'iz'ubuzima uyu munsi zatwitse ibicuruzwa by'uruganda piko rwa groupe lactalis yo mu bufaransa kuko bitujuje ubuziranenge ni amata y'ifu y'abana n'ibindi biribwa bifite agaciro k'amafaranga y'u rwanda miliyoni hafi mirongo itanu umunyamakuru wacu eric bagira ubusa araduha inkuru irambuye byafashe byibura amasaha atari munsi y'atanu mu mirimo yo kubarura gutunda no gupakira ibicuruzwa byiganjemo amata y'ifu y'abana n'ibindi biribwa byakozwe na gurupe lactalis yo mu bufaransa kuko bikekwaho ko bitujuje ubuziranenge i kigali mu rwanda ibicuruzwa by'uruganda piko byari mu bubiko buzwi nka depo farumasitika kansiyeri mu isoko rya nyarugenge ihagarariwe na madame leokadi niyo nzima ni igikorwa cyari gihagarikiwe n'ubutegetsi ku bashinzwe ubuziranenge n'inzego z'ubuzima babigenzurana ubushishozi kugira ngo babitwike nta na kimwe giciye ku ruhande rimwe kabiri gatatu kane gatanu imirimo yo kubarura no gutwika bike muri ibyo bicuruzwa irimbanije madame leokadi niyo nzima nyiri ibyo bicuruzwa dutangarije ko gurupe lactalis ikora ibyo bicuruzwa byiga yiganjemo amata y'ifu y'abana ariyo ubwayo yafashe umwanzuro wo kubivana ku masoko hirya no hino ku isi kuko ngo yasanze hari bimwe mu byakozwe bigasohoka bitujuje ubuziranenge madame niyo nzima ku bucuruzi bwo mu rwanda gusa yabaruyemo ibikombe n'udukarito bisaga ibihumbi birindwi magana atatu mirongo itanu bigomba gutwikwa aravuga ko nubwo uruganda rwemeye ko ruzasubiza buri wese ibyo yari yararanguye igihombo kitazabura kuko ubwe ngo yari amaze amezi atari make yarahagaritswe kandi yishyura abakozi ubukode n'ibindi ariko nanone agashima ko nyiri uruganda bakorana aba yagize ubunyangamugayo bwo kumenyesha igihe havutse ikibazo igihombo cyo kirahari kuko maze amezi umunani abakozi ndabariha irwaye ndishyura nagiye kubitora ibyo byose intere bankeri ziranja ko agahombo koko ni kenshi kandi ni kenshi cyane rwose aho rero ntavuze nanjye abahora bayakoresha bwana filipo nzayira ukuriye ishami rigenzura iyubahirizwa ry'amabwiriza y'ubuziranenge mu kigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge aravuga ko gutwika ibicuruzwa byarokoye ubuzima bw'abagombaga kubikoresha bikabagiraho ingaruka ariko nanone bikagaragaza imikoranire myiza hagati y'inzego uburenganzira bw'umuturage bwubahirijwe bwo kudakonsoma ikintu gikekwaho ko ari kibi cyo nyiri uruganda yavuze ati icyo kintu ntabwo ari cyiza nimukingarurire kikerekana nanone taransiparensi y'umucuruzi wagize uruhare runini cyane rwo gukora rikoro cyangwa se guhamagaza ibicuruzwa byari byatangajwe ko bidashobora kuba ari bizima kikerekana none ubufatanye bw'inzego za leta zabigizemo uruhare ukurikije uko madame leokadi niyo nzima bibarura aravuga ko mu rwanda honyine ibyatwitswe bifite agaciro ka miliyoni zikaba ka mirongo itanu mu mafaranga y'u rwanda ni mu gihe kandi no mu burundi mu minsi ishize yemeza ko naho yahatwikiye ibindi bicuruzwa bimwe n'ubu bwoko bingana na miliyoni hafi mirongo irindwi mu mafaranga y'u rwanda icyakora akagumana icyizere ko we na bagenzi be mu bindi bihugu bakorana na gurupe lactalis bazasubizwa ibicuruzwa byatwitswe mu bisanzwe ibi biri ko biraba singaha honyine ni ibiri ko biraba ku isi yose n'ubundi nibo bari gutegerezwa kuza bakabihagararira kugira babitwike muga kubera batashoboye kuza baciye basaba yuko haba hariho umuwisye de justice abihagararira aya mata y'ifu y'abana y'uruganda piko rubarizwa muri groupe lactalis yo mu bufaransa kimwe n'ibindi bicuruzwa bitwitswe nyuma y'itangazo minisiteri y'ubuzima mu rwanda yashyize ahagaragara mu kwezi kwa mbere uyu mwaka ribihagarika kongera gukoreshwa ku butaka bw'u rwanda birakekwa ko byanduye agakoko ko mu bwoko bwa salmonella agona gashobora gutera uburwayi bukomeye mu mpera za bibiri na cumi na karindwi nibwo groupe lactalis ikora amata y'ifu y'abana n'ibindi biribwa rwatahuye ko hari bimwe mu byakozwe birimo ako gakoko bitujuje ubuziranenge kandi bishobora gutera ibibazo ku buzima bw'ababikoresha itangazo gurupe lactalis yasohoye rivuga ko udupaki dusaga miliyoni cumi n'ebyiri twakozwe twanduye isaba ibihugu bisaga mirongo inani kwihutira kubivana ku masoko no kubisubiza ku ruganda nubwo yemeza ko ari mu bahawe ibaruwa na gurupe lactalis igaragaza ko ibicuruzwa we yari afite nta kibazo byari bifite byabaye ngombwa ko nawe yubahiriza amabwiriza avuga ko ibyakozwe byose kugeza ku itariki ya mirongo itatu n'imwe z'ukwezi z'ukwezi kwa cumi n'abiri bibiri na cumi na karindwi bivanwa ku isoko kugeza ubu rero madame niyo nzima yemereye itangazamakuru ko abamuganaga baza kumurangurira bose yabagezeho hakusanya ibicuruzwa bari baraguze bakazategereza umwanzuro wa gurupe lactaris kugeza ubu kandi mu rwanda ntawe biragaragara ko yaba yarakoresheje aya mata ya piko n'ibindi binyampeke ngo bimugireho ingaruka ah bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali urakoze cyane yarike kuri iyo nkuru tuve mu rwanda dukubitire muri kenya umukuru w'urwego rujejwe gukurikiranira- gukurikirana ibyaha imbere y'uko bijanwa muri sentare nurdin haji yafashe umugambi wo gukorana n'itangazamakuru mu ntumbero yo kurwanya igiturire ubwo urwego rw'abakuru b'inganda z'ibinyamakuru bitandukanye bakiriye iyo ngingo neza bavuga ko ije hageze ni inkuru ya mugenzi wacu eloge buri kaneza ari i nairobi Newdin Haji yemeza ko mu gihe akoranye n'itangazamakuru agahura kenshi n'abamenyeshamakuru bizotuma batahura uko urwego rwiwe rukora bakongera bagahabwa amakuru atomoye ku bijanye no kurwanya igiturire n'amadosiye aba ariko aratunganywa ivyo amenyesha ko atankeka bizofasha mu gutuza igiturire muri Kenya kuko abanyamakuru aribo jisho ry'abanyagihugu benshi Haji anasigura ko ashimishwa n'uburyo itangazamakuru rikora ku nkuru zerekeye ibiturire Ndiyo, tunaridhika kwa ajili ya ukweli wa yego mambo.
biraduhagije kuko ni iby'ukuri igiturire cyabaye nk'akaranda kandi ni ngombwa ko tukigwanya kandi turizera ko abamenyesha amakuru n'ibigo byabo ari inzego zikomeye mu kurwanya igiturire ubwo rero ni nkenerwa ingorane yari ihari imbere ni uko tutahuza umwe wese atinya uwundi tugatinya guhura nabo urumva harabiyumvira ngo bojana inkuru zitari izo ariko twe twizera kuko duhura kenshi ariko tuzomenyana kurusha iyi ngingo yakiriwe neza n'abamenyeshamakuru hasani kurungu ni cegera c'umunyamabanga w'urwego rw'inganda z'abamenyeshamakuru muri kenya Right now in Kenya is the era of handshakes. Uh, enemies of ngaha muri force are kenya coming ni igihe together.
cyo guhariranira no kugwana mu nda abansi bariko baja hamwe kubw'ineza y'igihugu abantu bategerezwa kwiyunga rero igihe kinini itangazamakuru ryabonywe nk'umwansi na cane cane n'abategetsi ba leta kubw'ineza y'iki gihugu n'umutima wo guhariranira dutegerezwa kuvugana kuko igiturire kizotwica twese twumvise twoshira ubudasa bwacu ku ruhande tukaraba uko twokemura iki kibazo nico gituma iyi nama yabaye haji nawe yemeza ko itangazamakuru atari umwansi w'inzego za leta na gato Hapa Kenya hatuoni vyombo vya habari ni, ni maadui.
aha muri kenya ntitubona ibinyamakuru nk'umwansi na bagenzi nubwo hari ibyo tudahurizako ibyo rero ntibisigura ko turi abansi turi mu gihugu kimwe kandi turizera ko umuntu wese afise uruhara rwiwe kandi uruhara rwafashwe n'ibinyamakuru n'abanyamakuru rurakomeye rwose mu kubaka igihugu no kurwanya igiturire kurungu hari n'ikindi ashima Fantastic because this is a very good opportunity because they have allowed us to see how they have told us ni igitangaza aka ni akaryo keza kuko batweretse bongera batubwira uko bakora kandi natwe twababwiye uko twiyumva tubereka aho bakora nabi kuko tuvuga mu gishingo c'abanyagihugu abanyakenya benshi ntibazi uko izo nzego zikorana cane cane uru rwego kuko abanyakenya benshi bararutinya kubera arirwo rubakurikirana ariko n'akaryo keza ko baduhamagaye nk'abavugira abanyagihugu kugira ngo bamenye uko rukora icegera c'umukuru w'urwego rw'inganda z'abamenyeshamakuru muri kenya hari n'ubundi butumwa afitiye abategetsi One of the issues why you find that uh, sometimes corruption thrives eh, is the perception, the, the, the public perception that uh, this is something that cannot be destroyed.
kimwe mu bintu bituma igiturire ciyongera kurusha ni uko abantu bishiramwo ko ari ikintu kidashobora kurandurwa abantu bibajije ngo igiturire kizokwamaho nta kintu na kimwe twokora co kukigwanya ntitwogituza ariko tugwanije iyo ngendo abantu baca babona ko ari ikintu gishobora gutuzwa abategetsi bakomeye muri leta kuko aribo bakunze kurya ibiturire muri kenya tugomba ko batahura ibi umunsi umwe abanyakenya bazotsinda ego bashobora kuvuduka bakiruka ariko ntibazobasiga ntibarya ibiturire bibaza ngo bizijana abategetsi nibatagwanya igiturire abanyagihugu bazihagurukira kandi twese turazi ko iyo abantu bavuye hasi bitanezereje urwego rujejwe gukurikirana ibyaha imbere y'uko bijanwa muri za sentare muri kenya rwiyemeje gukorana n'itangazamakuru mu gihe muri iyi minsi havugwa amadosiye menshi y'ibiturire muri kenya mu kiringo c'ukwezi hamaze kuvugwa cane cane amadosiye yerekeye urwego rw'igihugu rujejwe ibibazo vy'urwaruka nys abarurongoye bagirizwa kwiba amamiliyoni n'amamiliyoni y'amadolari y'abanyamerika hamwe n'ibihumbi vy'amatoni y'isukari irimwo ubumara yinjijwe ku butaka bwa kenya mu kiringo kirekire cane kubera rushwa ubu hashinzwe umugwi w'abashingamateka bakurikirana ico kibazo nayo abayobozi ba nys barekuwe ivy'agateganyo babanje kuriha ingwati eroje buri kaneza nairobi ijwi rya amerika
twe turaje ku musozi w'ibiganiro byacu n'amakuru twabateguriye ariko reka tubabwire incamake y'amakuru twabashikirije avugwaho hirya no hino ku isi twabwiye ko umunyamabanga mukuru wa onu ajejwe agateka ka muntu zayed raid al hussein agabisha ko ukutubahiriza agateka ka muntu kwagirwa na leta ya kongo biriko biratuma haba amakenga y'uburyo amatora y'umukuru w'igihugu yateguwe mu mpera z'uyu mwaka ah, ah, yemegwa etiyopiya yakomoreye imitwe itatu iva mu rwego rw'iterabwoba ni front de liberation oromo front de liberation nationale de logaden na jinbot karindwi uharanira demokarasi aho rero ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye turabashimiye cyane kubona mwaduteze amatwi muri studio gatanu mwari muri kumwe na oriane itanga ishaka na thomas kamirindi maze rero mukomeze mugubwe neza na radiyo yanyu ijwi ry'amerika murakarama